dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabaramukije aho muri hose mutwumva kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa netiyene karekezi hano i washington ikaze mwese ikiganiro cy'uyu munsi ntigisanzwe ni umwihariko turagiharira ahanini kubashimira icyizere mudahwema kutugaragariza cyo kuba mukurikira ibiganiro byacu muri benshi mukabigeza no ku batabasha kubyumva kuri radiyo turabashimira cyane ko mwiyemeje kutwita mudatenguha kandi natwe tukabakorera tubizirikana igihe cyose uyu munsi turasubiza ubutumwa bamwe muri mwe mwatugejejeho mubitewe n'amagambo mwumvise yatangajwe n'umwe mu batumire bari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda kuwa gatatu tariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu bibiri makumyabiri na gatanu simbatindira ndaha ijambo mugenzi wacu veniste nshimiyimana ubagezaho iki kiganiro veniste mikoro ni iyawe
urakoze etiyene karekezi byatangarijwe mu nteko tutari twakurikiye ngo tubakoreremo inkuru natwe twabigejejweho na bamwe mu bari bahari hari n'ababikuye ku mbuga mpuzambaga byabateye ibibazo utubazo ndetse n'urujijo ku byavuzwe kuri radiyo mudatenguha ijwi ry'amerika muri make ikiganiro cy'uyu munsi ntigisubiza ibyatangajwe ahubwo kigamije guhanura guhumura no gushyira umucyo ahari urujijo ibi tubikoze kubera ko ibintu bitangarijwe imbere y'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko aba ari ibintu biremereye nk'itegeko hano ku ijwi ry'amerika tubagezaho amakuru yavuye ku isoko twaperereje bihagije amakuru ashyira imbere kubaha ikiremwa muntu ubuzima bwa muntu ndetse n'uburenganzira bwe twubaha amateka n'imigenzo y'abatwumva twirinda kubangamira amategeko kandi twubaha abayobozi kuko ari bo bamurikira abanyagihugu twubaha umuntu wese aho ava akagera tutabatindiye rero tujye kubumvisha bimwe mu byatangarijwe mu nteko bitureba abanyamakuru ariko kandi bireba radiyo ijwi ry'amerika nyirizina byatangarijwe abanyarwanda na minisitiri wa guverinoma y'u rwanda ushinzwe ubumwe n'inyigisho mboneragihugu iyo uganiriye n'abanyamakuru b'ijwi ry'amerika muri mwembi bamwe barabimbwira ntibajya bakoresha inyito ya jenoside yakorewe abatutsi na rimwe no mu gihe cyo kwibukana ryari barakubwira bati umuyobozi wacu yarabitubujije etiyene karekezi yarabitubujije turamutse dukoresheje iyo nyito dufite risike y'uko akazi tugatakaza ati nubwo tubyemera turahitamo kugendana n'umurongo editoriyari nk'uko natangiye mbabwira ntidusubiza minisitiri ubwe kuko tutamutumiye ahubwo turabagezaho gusa inkuru twagiye dukora mu bihe bitandukanye zigaragaza umurongo w'ijwi ry'amerika kuri ariya magambo jenoside yakorewe abatutsi kuri twe afite agaciro ntagereranywa ku batwumva kandi twubahiriza reka duhere ku buryo twakoze inkuru mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu duhere hano i washington dc mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize perezida w'u rwanda paul kagame yaje hano i washington dc muri rwanda day iri buriro ry'iyi nkuru toma kamirindi hano i washington dc hateraniye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa rwanda day rihuje abanyarwanda baba mu mahanga no mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na perezida paul kagame intumwa yacu yihariye edi rwema ararikurikirana iri koraniro ry'iminsi ibiri ribera hano mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi francis gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda rdb ari nawe wayoboye ibiganiro byo ku mugoroba w'ejo yibanze ahanini ku byo u rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kwiyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu yibukije ko u rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yagaragaje ko ubukerarugendo ubwikorezi inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubukungu bwazamutse ku gipimo cya cyenda n'ibice bitatu ku ijana uyu yahamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu rwanda Pascal Murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udushya Norscan East Africa wari mu bavugiye muri iyi nama yunze mu rya Bwana Gatare agaragaza ko u Rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi uyu munsi u rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera kiriya cyorezo twari turimo ubu uyu munsi ibintu byose byaratangiye abashyitsi baraza abashoramari baraza eh, ndetse nk'uko byumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bi- mu bihugu dusanzwe tuzi ko biteye imbere nk'ubwongereza ugasanga babyimuriye mu rwanda ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira ufite umushinga cyangwa se ufite iki- business ashaka gukora yaza akayitangira mu rwanda Ah, kuko mu rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga so umwuka rero ni mwiza buri wese ni karibu ah, arisanga mu rwanda kandi business opportunities zirahari ari nyinshi kuba mwafashe uyu mwanya mukibanda cyane ku bucuruzi icyo mwifuza kugeraho ni ni ibintu bibiri urebye ahanini icya mbere turashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu izo opportunities ziri kubera mu gihugu Ah, icya kabiri turashaka yuko ba bantu bari muri diaspora abanyarwanda bacu bari muri diaspora ndetse n'inshuti z'u rwanda ntabwo ntabwo ari diaspora gusa nabo baza baga- baga- bakaza mu rwanda bagashora imari mu rwanda bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu rwanda ah, cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu barimo uyu munsi muri bigo by'ama- mu bihugu by'amahanga ahubwo bakaza mu gihugu cyangwa se bagashaka abafatanyabikorwa basanzwe bari mu gihugu basanzwe bafite ibigo by'ubucu- by'ubucuruzi bakaba bakorana bose baka- baka- bakaguka hari icyo mubona bimaze kumara umusanzu wabo kugeza kuri iki gihe mubona uhagaze oh cyane rwose Eh, hari amafaranga boreza mu gihugu arimo aragenda yiyongera Ah, umuyobozi wa rdb yavuze ku buryo ehm, eh, hafi mirongo itandatu ku ijana by'ishoramari ribera mu gihugu rituruka mu banyarwanda baba bari imbere n'abari hanze y'igihugu Eh, akaba ari ikintu gitanga icyizere tukaba tunizera yuko iyo mibare izakomeza kugenda izamuka kugeza aho b'abanyarwanda nabo rino terambere turi kuvuga u rwanda rugenda rugeraho abanyarwanda naryo bagenda baryibonamo kandi baryungukiramo
usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi rwanda day ibera hano muri leta zunze ubumwe za amerika hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi rwanda day intore masamba na ruti joel bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo bari mu bazataramira abitabiriye rwanda day ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco kuko igihugu kitagira umuco kiracika iyo rero ni ni impano ni- ni ubumenyi ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu ibyo byiza by'u rwanda izo ndangagaciro zitagira aho zijya ahubwo zigacengera mu banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato Ruti Joel uracyari muto Ah, abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba n'indirimbo zitandukanye cyane n'izo uririmba Ah, kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo niki cyabiguteye ku bwanjye nka nka rumata navuze nti ndi umujene ariko ndi intore ariko nkagira n'amahirwe yo kuba iruhande rwa koci buri gihe ndi intore ihamiriza na mbere yuko ndirimba negereye igihugu cyanjye cyane mu- mu ndirimbo mu mu mbyino mu ijwi nkumva negereye igihugu cyanjye binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho abanyarwanda bitega iki ah, muri iyi Rwanda Day cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nkabo
abanyarwanda barakumbuye bakumbuye inganzo iganje inganzo iganje ni gakondo Eh, bakumbuye kwegerana n'u rwanda kandi indirimbo ibisigo ibi byacu bijyanye n'umuco bibahuza n'u rwanda cyane nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka mirongo itatu irangiye mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya perezida paul kagame rizakurikirwa no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi rwanda de tubibutse ko hari hashize hafi imyaka itanu nta rwanda de itegurwa iheruka yabereye i boni mu gihugu cy'ubudage edi rwema ijwi ry'amerika mu mujyi wa washington noneho i kigali mu rwanda ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine mu kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi inkuru yateguwe na asumuta kaboyi yakorewe iri buriro na edi rwema abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda ku isi yose bifatanyije n'u rwanda mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu biganjemo iby'afurika ndetse n'abaturutse mu burayi na amerika umunyamakuru asumta kaboye i kigali yakurikiranye uwo muhango
ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali ni urwibutso ruruhukiyemo imibiri ibihumbi magana mirongo itanu n'icyenda yakuwe mu turere twa gasabo kicukiro na nyarugenge hose ni mu mujyi wa kigali umuhango niremera mu mujyi wa kigali iteraniye abaturage basaga ibihumbi bitandatu mu ijambo rye mukuru w'igihugu yashimiye abantu bose baje kwifatanya n'u rwanda mu kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi perezida kagame yagize ibihugu bimwe ashimira uruhare byagize mu gufasha u rwanda mu kubaho i want to recognize a few for example uganda which carried the burden of rwanda's internal problems ndashaka kugira bake muri mwe mvuga urugero uganda yakomeje gufata ibibazo by'u rwanda nk'ibyabo mu myaka myinshi ishize kugeza ubwo yewe banabiryojwe etiyopiya na eritreya nabo baradufashije cyane mu gutangira kwiyubaka cyane cyane ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu munsi yabaye umwe mu basirikare babungabungaga amahoro nyuma ya jenoside kandi akiri muto hano ndavuga na kenya uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo aho bose bakiriye impunzi
perezida kagame yanashimiye kandi inkunga ifatika u rwanda rwabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane wa afurika mu burayi amerika aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza yatanze urugero ku gihugu cya afurika y'epfo asobanura ko iki gihugu cyishyuriye abaganga bafashije u rwanda kubaka urwego rw'ubuzima nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse afurika y'epfo yanafashije abanyeshuri b'abanyarwanda kwinjira muri kaminuza zayo bakuramo ubumenyi nababwira ko umubano w'u rwanda n'iki gihugu cya afurika y'epfo waje kuba utameze neza muri iyi minsi ishize umukuru w'igihugu yumvikanye kandi agaya ibihugu bifite inyungu yavuze ko atazi izo ari zo zo gukomeza gushyigikira umutwe wa fdr wasize ukoze ubwicanyi mu rwanda and the only reason this group today known as fdr impamvu yonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka fdr utasheshwe ugikomeje kubaho ni ukubera ko gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu rwanda ndetse no hanze yarwo baribagiranye rwose kandi nta gahunda ishyirwaho yo kubatahura
umugambi wo gukingira ikibaba basize bakoze jenoside mu rwanda banagarutsweho na minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda jean damascene bizimana wumvikanye avuga ko fdr ikomeje umugambi wo gushaka gutera u rwanda lors des débats à l'onu sur la création du tribunal ubu turabona kwirengagiza nkana nk'uko twabonye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ese dutegereze urupfu rw'abandi bantu miliyoni mbere y'uko hagira igikorwa ni igisibo twifuza ko iki gikorwa cyo kwibuka cyakuraho ce serait inhonte que cette commémoration appelle à stopper.
muri uyu muhango abarokotse jenoside bashimwe ubwitange bagize ndetse banasabwe gutanga imbabazi ku babahekuye mukecuru antoniya mukantabana yiciwe abana batanu na se wabo mu gihe cya jenoside yaganiriye n'ijwi rya amerika rimusanze aho atuye mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda twari abantu umunani mu rugo ubwo hagiye abana batanu na se wabo umwana umwe w'imfura yanjye we banamwiciye hano aho bamushyize ntabwo bahanyeretse ubu muri iki gihe kuko nabonye ibintu byinshi byinshi byinshi birenze kamere ariko nk'iyo nicaye aha ndeba cyangwa numva radiyo byose binzamo nta na kimwe nsiga inyuma byose biraterana bikaza bikanteraniraho kwiga ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yitabiriwe n'abashyitsi baturutse hanze y'u rwanda ariko biganjemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri aka karere asuta kabonye ijwi ry'amerika i kigali
iki ni ikiganiro dusangira ijambo twibutsa abatwumva umurongo tugenderaho dushyira umucyo ku byavuzwe kuri radiyo ijwi ry'amerika mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda tariki ya gatanu z'uku kwezi kwa gatatu tubibutse ko dukora no ku nkuru z'imanza nk'urwabereye mu bufaransa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize iri buriro diane nini nahazwe sentare y'i Paris mu Faransa yagirije umwanditsi Charles Onana umufaransa akomoka muri Cameroon icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ibindi na Thomas Kamirindi uru rubanza rwaturutse ku gitabo Charles Onana w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko yanditse mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda akita Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent ni nko kuvuga ngo rwanda ukuri ku gikorwa cya gisirikare turquoise igihe inyandiko zo mu bubiko zivuze muri make yemezamo ko jenoside yakorewe abatutsi itigeze itegurwa ahubwo ko itanabayeho buri gihe ijambo jenoside arishyira mu twugarizo avuga ko kwemeza ko jenoside yateguwe na leta y'abahutu mu rwanda ari kimwe mu buriganya buhambaye bwo mu kinyejana cya makumyabiri igitabo kimaze gusohoka imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itatu ariyo ligue des droits de l'homme fédération internationale pour les droits humains na survie yatanze ikirego mu bihumbi bibiri na makumyabiri ishinja charles onana n'inzu icuruza igitabo cye yitwa edition du toucan nyuma hiyongereyeho na ibuka france ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme collectif des partis civils pour le Rwanda na communauté rwandaise de France urubanza rwaburanishijwe kuva ku itariki ya karindwi kugera ku ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi gushize urukiko rero rwahamije charles onana na edition du toucan ubufatanyacyaha bwo guhakana ku mugaragaro icyaha kibasiye inyokomuntu gikubiye muri jenoside rwahanishije onana ihazabu y'amayero ibihumbi umunani na magana ane edition du toucan yahanishijwe ihazabu y'amayero ibihumbi bitanu bombi kandi bagomba gufatanya kwishyura imiryango y'abareze amayero ibihumbi cumi na kimwe baramuka batayatanze bashobora gufungwa iminsi ijana na cumi n'itanu urukiko rwababuranishije ruhereye cyane cyane ku itegeko rigenga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bufaransa riteganya ibihano ku byaha byo guhakana no gupfobya jenoside zose zemewe n'ubufaransa zirimo iyakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'iyakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ku muryango survie ni icyemezo cyanditse amateka uragira uti ni intambwe ikomeye mu kurwanya abagoreka amateka cyane cyane arebana na jenoside yakorewe abatutsi niko survie yanditse kuri site yayo ya interineti naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier nduhungirehe mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga x yahoze ari twitter aragira ati nishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris ni icyemezo kizaba icyitegererezo kandi ndabyizeye kizaca intege abanyamakuru abanditsi n'abanyapolitiki bose bapfobya jenoside baciye ibintu mu burayi no mu karere kacu ni ubwa mbere ubutabera bw'ubufaransa buhannye icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kugeza ubu bwaburanishaga ibyaha bya jenoside muri uru rwego bwabihamije kandi bubihanira abanyarwanda bahungiye mu bufaransa barindwi
dukora kandi amakuru ya politiki ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage inkuru ya fulgence hakizuwera ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge yakorewe iri buriro na eugene mukankusi kuri bamwe mu banyarwanda uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu utangiye ikibazo cy'amoko n'imibanire y'abatuye igihugu gisa nk'icyafashe indi sura hari abaganiriye n'ijwi ry'amerika bo mu karere ka muhanga barokotse jenoside yakorewe abatutsi bashakanye n'abo badahuje ubwoko bavuga ko hari serivisi bimwa kubera icyo cyemezo cy'ubuzima bwabo bafashe ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru fulgence hakezuwera uri mu rwanda bamwe muri abo bacitse ku icumu ndetse n'abaturanyi babo babifata nk'ibishimangira ko igipimo cy'ubwiyunge leta iherutse gutangaza ko cyari hafi ya mirongo icyenda na gatanu ku ijana kuva mu kwa mbere k'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kizamura utubazo ababivuga ariko birinda ko bafatwa amajwi n'amashusho batinya ko byabagiraho ingaruka ziremereye hari n'aho bumvikanisha ko hari ibice bimwe by'igihugu uwacitse ku icumu yabagirwa inama yo gushyingiranwa n'uwo bahuje ubwoko ijwi rya amerika ntiyabashije kugenzura iki kibazo mu gihugu hose gusa ubuhamya bw'abagiye bakorerwa iri vangura ryanatumye badahabwa inkunga yo kubasindagiza cyane ko abadafite ibikomere ku mubiri babifite ku mitima bugaragaza ko ikibazo cy'ivanguramoko cyamaganwa ku mugaragaro ariko kikimikwa mu ibanga ibyo bivugwa byatumye ijwi rya amerika ijya gusura bamwe mu batuye mu karere ka muhanga bemera gutanga ubwo buhamya bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye ariko amaganya bayahuriyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu mubyeyi kayitesi letitiya yari atangiye kuba umwangavu atuye mu karere ka muhanga murenge wa rungi aha arasubira mu magambo yabwiwe n'abashinzwe gutoranya abacitse ku icumu bagomba gufashwa agaragaza ko yahinduwe utaracitse ku icumu kubera uwo yahisemo ngo amubere urukundo rw'ubuzima bwe badahuje inkomoko basaza banjye bane hari na barumuna banjye batatu na papa barabishe papa bamushyize mu ruzi abandi tujyana muri wese abari ngewe uvamo nari ntabye nabwo baragombye kunaburura ngewe najya kubaza imfashanyo cyangwa se inkunga y'ingoboka bakambwira ngo mfite umugabo kuba narashatse umugabo tudahuje ubwoko ubwo nicyo banziza arega n'uyu mugabo nashatse nawe yakoze igikorwa muri ibi byashize by'abacengezi ngewe yarampishe yari umusore nanjye ndi inkumi ntabwo rero yari kunsaba urukundo ngo ndumwe byagoye ijwi rya amerika gufata amajwi n'amashusho by'abagizweho ingaruka n'iryo vangura kuko wajyaga kubivugaho yabanzaga kugaragariza umunyamakuru ingaruka bishobora kuzamugiraho bigoranye bake bo mu murenge wa kiyumba nabo bemeye guhishurira ijwi rya amerika ko bagiye bakumirwa nyuma yo gushaka abagabo baravuga ngo ntabwo nashaka umugabo w'umuhutu ngo bamfashe hari n'abampamagaraga bampamagara ati iyi nama izaba iki gihe n'iki nagerayo bakajombana iminwa ati naka nta kintu yabona ako se bayima gute kandi bambwira ngo washatse ubwoko butari butavutse oya ntabwo bayimpa ariko iki kibazo ahanini kigaragazwa n'abagore benshi bashatse abagabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane na nyuma yaho basobanura ko inzego z'ubuyobozi zagiye zipfuka iminwa abakigaragaje harimo no kubatera ubwoba ko bashobora gufungwa ubwo umunyamakuru yakubukaga i muhanga yamenye amakuru ko abaganiriye nawe batumijwe bakabwirwa ko ibyo bavuze bishobora kubashyira mu kaga gusa ntitwabashije gukurikirana ngo tumenye impamvu nyayo baba barahaswe ibibazo n'ingaruka zishobora gukurikiraho guhakana iki kibazo ku inzego zibishinzwe biracyari nyambere ingabire benwa uhagarariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka muhanga yabwiye ijwi rya amerika ko ibivugwa nta shingiro bifite kurokoka ni iby'umuntu ntabwo ari iby'umuryango ngewe nimba nararokotse ngashakana n'utararokotse njye narokotse ku giti cyanjye rero mfite uburenganzira cyangwa se mfite nemerewe nk'iby'abandi barokotse yaba ari uwashatse wabashe gushaka agashaka nawe na n'uwo baromerewe ntabo bantu bakanye rwose erega kwemeza ko uwarokotse yarokotse bitangirwa cyangwa se byemerezwa mu nteko z'abarokotse ntabwo rero mpamya ko umusozi wose kuri abo bantu barokokeye aho ngaho bakwemeza ko uwo muntu batamwemera kandi bazi ko barokokanye mu by'ukuri ngo kubera ko yashakanye na kanaka mu gushaka kumenya kandi birambuye ku mabwiriza nyakuri y'umuryango ibuka ku birebana n'ubufasha bugenerwa abagenerwabikorwa bawo uretse mu buryo bwo kwiteza imbere hari n'abasaba ubuvuzi kuko bakuwe ku rutonde batarakira ibikomere n'uburwayi byatewe na jenoside yakorewe abatutsi ibi bikomeza gushimangira umuzi w'ivanguramoko mu rwanda kuko abo bahora bicira urubanza rw'icyabateye gushakana n'abo badahuje ubwoko firijansa kizuera ijwi ry'amerika imuhanga dukora n'inkuru za siporo no kwidagadura mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itanu jean claude munyandinda yakoze inkuru kuri seminari nto yo ku karubanda yubatse amateka mu mukino wa volleyball seminari nto y'ibutare iherereye mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo iri shuri rifite akabyiniriro k'isonga y'ayisumbuye kubera ubudashyikirwa mu nzego zinyuranye ubuhanga mu masomo n'ubuhangange muri muzika no mu mikino abazi neza amateka y'iri shuri ryubatse ku musozi wa karubanda hafi y'igororero rya butare bemeza ko iri zina ry'igisingizo isonga y'ayisumbuye ryazanywe n'umwe mu barimu bahigishije amasomo y'indimi nyakwigendera frodwari sentama wakomokaga mu muryango w'abasizi seminari nto y'ibutare ifite amateka maremare mu byerekeranye n'imikino muri rusange ariko by'umwihariko mu mukino w'intoki wa volleyball muri aka kanya tugiye kwibukiranya bimwe mu byaranze uyu mukino muri iri shuri ryitiriwe bikira mariya wagumirije kuba isugi izirigo fidelis kwamamara kw'iyi kipe ya seminari nto y'ibutare mu mukino wa volleyball byatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu ubwo yatsindiraga itike yo kuzamuka iva mu cyiciro cya kabiri yinjira mu ruhando rw'icyiciro cya mbere icyo gihe yazamukanye n'abakinnyi b'intyoza barimo Camille Gakebuka Aimable Semanzi Fidel Kajugiro Sebarinda kabuhariwe Jean Pierre Karabaranga n'abandi umwe mu bakurikiraniye hafi iyo gahunda kuko nawe yari ayirimo niwe ubihamya uwo ni Alexis Mbaraga wigeze kuba kapiteni w'iyi kipe muri iki gihe ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda umukino ukomatanya koga gusiganwa ku maguru no gusiganwa ku magare Alexis Mbaraga atubwira ko nyuma y'imyaka ibiri gusa ikipe ya seminari nto y'Ibutare yari imaze kubaka igitinyiro ndetse itangira gukabakaba ku bikombe cyane cyane ko yari ishyigikiwe cyane n'abayobozi b'ishuri ku isonga barimo nyakwigendera Padiri Modeste mu ngo arareba ikipe ya seminari mirongo inani na gatandatu niho yakinye icyiciro cya kabiri noneho ihita itsinda itsindira kujya mu cyiciro cya mbere ikipe yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere kuva muri mirongo inani na karindwi mirongo inani n'umunani ariko twatangiye kwegera ibikombe ndetse kuza mirongo inani n'icyenda twatangiye gutwara ibikombe shampiyona nabo twageraga muri kimwe cya kabiri aho twatangiye natwe rwose kujya duhangana na groupe scolaire na universite mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe Alexis Mbaraga yari abereye kapiteni harimo Mbaraga nyir'ubwite Benjamin Imenamikore Louis Ngoga Albert Kayiranga Jean de Dieu Masumbuko Vincent Sengiyumva na Lambert Gacenderi mu basimbura twavuga Laurent Uwimana Theophile Ruhorahoza Norbert Mudaheranwa George Sengumuremyi Apollinaire Kabandana n'abandi Alexis Mbaraga afite byinshi yibuka ku buhangange bw'umukinnyi Benjamin Imenamikore ndetse n'ubuhanga bw'umutoza Alphonse Rutsindura bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane imenamikore yari umusore ukomeye umusore muremure sekirite yarayikoraga defanse yarayikoraga bose yarayikoraga mu buryo bwiza ndetse na premier atake rutsindura inama rutsindura yaduhaye itubwira ati hari igihe wumva ko ibintu bidashoboka wamara kubigeramo ukabyica kurushaho ni ukwigirira icyizere kandi ukagira intumbero y'ibyo ugamije ni ingeso munamukuyeho nyuma y'ikiragano cy'imyaka ya za mirongo inani n'umunani seminari nto y'ibutare yakomeje kugira abakinnyi beza barimo michel karekezi rafael ngarambe alexandre rusanganwa innocent havugimana jean bosco sabimana fiacre rwamucyo jerome nyirinkwaya eugene kayijamahe felix ngabonziza n'abandi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nabwo volleyball yo mu isonga yayisumbuye ntabwo yagiye buheriheri hari bamwe mu bakinnyi bayirerewemo bagiye bazamura urwego ndetse rimwe na rimwe bakajya bitabazwa no mu ikipe y'igihugu muri bo twavuga robert ndabikunze jean claude gasana manzi nshuti charles jacques kangabo emmanuel mutabazi benjamin kangabo diodoni nkabo jean pierre nirora alphonse nsengiyumva na aimable mutuyimana boro byari byarinjiye mu buzima bw'abaseminari bose nk'uko bitozaga amasengi indirimbo n'amasomo yo mu ishuri muri iki gihe volleyball ya seminari nto y'ibutare ku karubanda ntaho yagiye nubwo ikipe y'iri shuri idashobora guhatanira ibikombe ku rwego rw'icyiciro cya mbere nibura iracyahagaze neza mu ruhando rw'amashuri yisumbuye jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali arakoje mugenzi wacu jean claude munyandinda kuri iyo nkuru ya seminari nto yo ku karubanda mu karere ka huye izo zari zimwe mu nkuru ijwi ry'amerika yakoze zumvikanamo ijambo jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari inkuru nshya ni amateka meza mukomere mwari kumwe na venuste nshimiyimana
arakoze mugenzi wacu venuste nshimiye imana muri uyu mwanya nshimiye kandi bagenzi bacu mwumvise mu nkuru zabo zitandukanye icyo twifuje ni ukwimakaza umucyo n'icyubahiro gukura abatwumva mu mwijima no mu rujijo no kubibutsa umurongo tugenderaho mu kazi kacu nongere mwese mbashimire murakarama dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire